hey hey hey there you go where are you go to or where are you thinking to go come on this video that you want to skip just skip it <laughs> you download this video make sure you watch it to the end even if this your network is disturbing you i speak to your network i <sighs> no be pastor but network will be okay watch this video to the end you will enjoy this video just skip any part because <laughs> each part is a bomb watch this video share am dem no dey pay put. Ah. So, man why you type face like this now? i know you i know the kind person wey you be. Uh, well abeg give me uh, trouser leg you get trouser leg. ah uh, wetin guy like ah wetin dey do na guy like see better better trousers na wetin you no join malians ah? malians na dey dey no better better trousers na. wetin dey worry you na i wan buy trouser leg i wan go my friend birthday na which one come be this one na eh. Uh, i no. Yeah carry this one na na this one two two five na malay dem for webi and kogibe yesterday. dem no bring am come from akuku abi wetin dem dey call am wetin dem call this one. cut off na na two two five o e no too cost o. no no no no no na trouser letter abi you no dey you no wan sell market ma comot here ah. i no dey like o. Oh. never reach like that na collect trouser letter. i don tell you say i know the carpet wey you be i know the carpet wey you be ah who know whether na people trouser you just go carry from uh, una side there dem fit dey ask am you know see joshua if for the same market. why you dey spoil my market sir. all those are uh, yoruba boys wey una take dey behave i no even know. ah further lane no fit see breeze so i wan go just go find yourself uh, better work for whether na vigilante or this one. oga okay, make we comot play na buy better trouser na. oga this better, trouser better better one still dey bag o oh. may i bring dem buy better one na. for oh, na yahoo boys dey use them, na. Yeah. you know john malians collect no, no, trouser no, no, no no no see shey wey i wear na na papa i dey follow go for every day. Oga, I know you. I know Kabelo. No cost on two two thousand five for. They they beat you the other day. If you still remember, they can beat you. They beat you for that junction. You go tip first. That I know tip. If you see I know tip. Now those boys just say na. No worry. Na because say they see five collect trouser. No worry. If you see trouser let thief tomorrow, carry akọ give me. I wan buy that one. Oye Doris like this. Be like say you no wan buy. Comot for my mouth. comot for your. Comot oh for my shop. Who be say boys? cover me everywhere. comot for my shop oh, she idiot no just vex sef eh. no go find work go do if you don see trouser leg thief eh carry am come give me i go buy any amagbe. dey go oloshi oh, you no you no wan buy market idiot fool eh, no no go find work eh, go do go dey go dey look. your prison no go wear. <laughs> if you die for them now they will call another person replace you for them. small small children like you dey dey do mali as you do there dey fight us alert like say na it you dey go idiot nigeria still dey employ person mumu no go fight work go do o. Ah, no worry ogun go kill you for this thief wey dey thief so dey thief people this thing. dey mad idiot. dey there. like say major dan. na trouser let i find come with. i wan dey this the best one is the best. Eh, na trouser let i dey find na. no na. all those one wey dem fit dey iron dey put gate or so. but this one this one dey very very good o. no oh. na it as well i dey go. see this one here two thousand naira two thousand naira. you no get trouser let. No, trouserlet. This one better pass trouserlet. That's is from Mali to 2000. No, na trouserlet. All those ones ah. wey dey feed the iron wey dem they pull get or so, Now they fine. Eh, ah, see this one. This one na uh, mature oh, na, one. Na Malians dey use all those ones. You know say me no join Malians na. One day na wetin dey run for market Now Na it as well I go. This one wey dey feed the. You understand na how you wan use this one go. See, see. Dem no go employ you na. See this one here. See this one here if you look am like this the trouser dey you know see am. Ah, this one na jean na ah, dem no fit dem no fit iron this one na. this one na direct from male two thousand if your wife see am sef your wife you no go ever quarrel with you. e be like say you no wan sell market. oh god see this oh god. this na, one i no like god oh, na na trouser let i dey find na ah. you no wan sell oh. market. Oh oya na abeg wait wait come come come come come come abeg ma go store go carry her corner na sef dey just carry goods come give me one day abeg abeg you for help me hold this one ah you know say if if i say my car come out you fit comot. na say your boy. no na you know say na business be this. carry am go carry am go you go still carry am come i no fit leave am. okay thank you i dey come out abeg o oh, no go. You... Chai! Chai! One day I reach your store just now. You know the Why now? Oh boy, market not there. Oh. Ah, abeg, You know what the market go day one day abeg i need trouser leg you get trouser leg for there. trouser leg. yes yes yes. Uh, it's get na na two even remain o just ah, two. abeg go give me one nye me one nye me one abeg. Eh, na two k o shey you. oya na nye me one no no no you know say you, you na my person na just give me. one day me i no dey play with money o. Oh. ah one day give me just one. Ah, two k man no make i give one time. na my brother always have. no no no make i one five. one thousand na. one five if you no buy dey go. oya oh, mo go. go give go. me money first. ah give him money first. one day go bring her na. ma go bring her first abi. ooo oh. one day abeg calm down calm down ah calm down every time e go every time e go give him money ooo oh. one day take abeg go bring her. go bring her. i never go na you never give me na you just dey find money. you eh you still give me small thing so. which small thing. oh yeah. don't know why i never get this thing since eh, whatever they bring go ahead my brother. guy get money first. Oh. don't take ah. See, if you walk about another day, I no give for that price now because I know you. Go shade market. Come for here now because I don't give you. I fit still collect you back, give your money. Oh, talk now. You uh, they go, they my, go, they go, my sister. they no go. I no marry again. Women many, I no marry again. I no marry your sister. Better see you for there, you go see. I no marry, they go. I just dey here since the wait. Why did you man come pass now? Ah, ah one day abeg no vex no vex dem don carry the goods for yes o oh, ah, ah, na but na four thousand naira oh. o four thousand yes so oh, one day goods don cost o oga may i make am three thousand no no no na na abeg don make am no no no no put five hundred naira three five ma just give like that oga abeg na may i put am three thousand abeg no no na because of you o abeg na your face i dey look o you know say you still dey buy from me o three thousand abeg oya na nyemego nyemego sharp sharp nyemego visitors abi. and na because of you o. Oh. okay thank you. i come say you dey come o. Oh. ah visitors you are come tomorrow o. Oh. okay thank you. oya bye bye. better customer. please subscribe please subscribe subscribe share this video subscribe to this channel tell your friends to subscribe to this cha channel subscribing to this channel is very very free please subscribe i'm begging you in the name of god please subscribe to this channel please subscribe to this channel please subscribe.